Ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika aho muri hose ikaze mu kiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kwezi kwa munani uyu mwaka dusoza nibwo twatangiye kubagezaho ibi biganiro kuri kudeta yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu ni kudeta itaravuzweho byinshi kuko kubivugaho bitakirwaga neza ni inkurikizi zayo cyane kubo zatwaye ubuzima n'imiryango yabo yandagajwe ntizavuzweho mbibutse ko dutangira ibiganiro nyirizina hari n'abashatse kutwumvisha ko igihe cyo kubivuga kitaragera namwe mwiyumvire abo twarabumvise ariko ntitwabumviye mu biganiro byabanje twagiye dusubiza amaso inyuma twibukiranya byumvikana ko kwibuka ibintu byabaye mu myaka hafi mirongo itanu ishize ni ukuvuga hafi icya kabiri cy'ikinyejana bitoroshye mu rwego rwo gusana imitima koroherana no guhuza abanyarwanda turizera ko nta watanze ubuhamya agambiriye kurangaza abandi kuyobya uburari kubeshya yabigambiriye cyangwa se kwihimura ibyo ntibyubaka ku ruhande rwacu kenshi twagiye dushungura ibyatugezeho dukora ubushakashatsi bwihariye ngo tutabayobya kuko gusana imitima no kubaka amateka iyo azubaka abazadukomokaho bisaba gusasa inzobe ukuri kose kukajya ahabona ukuvuze nawe agasigara ari umwere mu kwitegura gusoza ibi biganiro turasaba mwe mwese ko mu mateka yubaka abatuye isi n'abanyarwanda barimo isi tumaraho igihe gito ntawe ukwiye kubuza undi muntu kuvuga gushaka ubutabera bw'uwe wishwe cyangwa waburiwe irengero cyane yari mu maboko ya leta nta wabuza undi kuririra uwe gukora icyunamo no kumwibuka ni ukwirinda ko ubwiyunge tuvuga bwasigara ari amagambo gusa niyo mpamvu natwe ku ijwi ry'amerika igihe cyose tubasaba ko mutubwira ibyo mushima n'ibyo mudashima tuba twabatangarije abatumire bacu nabyo uyu munsi barabigarukaho mu kiganiro na mugenzi wacu venuste nshimiyimana venuste wakomerezaho urakoze cyane etienne karekezi namwe mudukurikira mbahaye ikaze mbararikira iki kiganiro cy'uyu munsi nababwiye ko tuzasesengura ibyavuzwe mu biganiro byahise tukinegura dushyira urubariro aho rukenewe kugira ngo inkike zisigasire amateka binyuze mu kuri tukumva inararibonye n'abashakashatsi bakatwunganira tukumva uwo ari we wese uzaba ufite umuganda wo kurwubaka rugakomera umusanzu wanyu ni ugusangira ijambo n'inshuti nyinshi z'ijwi ry'amerika mu kiganiro cy'uyu munsi munsi natumiyemo abantu b'inararibonye ariko bakaba n'inyangamugayo uwa mbere ni max segasayo ni umunyarwanda uzi kandi ukurikiranira hafi amateka y'u rwanda yakurikiraniye hafi impinduka abaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu icyo gihe yari umunyeshuri mu burusiya ariko yarakurikiraga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'ibiri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda yari porofeseri visitori muri kaminuza y'u rwanda yategetse keshi ipotekeri ikigega gitanga inguzanyo kuva umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu kugeza muri mirongo cyenda kuva icyo gihe kugeza muri mirongo cyenda na kane yari ambasaderi w'u rwanda muri canada ni naho atuye kandi yigisha ari mu gace ka quebec gatino bwana segasayo wakoze kwemera kuza muri iki kiganiro ngo uhaye ikaze uraho venus urakoze kuba wantumiye muri iki kiganiro undi mutumire wacu ni theodore mpatswe n'umugabo nawe ni umunyarwanda wakurikiraniye hafi kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu n'inkurikizi zayo kudeta yabaye yiga muri kaminuza mu bubirigi abenshi muramuzi yigisha muri kaminuza y'u rwanda muri za mirongo inani yakoze no muri minisiteri zitandukanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda kugeza muri mirongo cyenda na kane yari umujyanama w'umuyobozi wa banki y'isi yose i washington nyuma ya mirongo cyenda na kane yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere kugeza afashe ikiruhuko kizabukuru bwana mpatswe n'umugabo ikaze ku ijwi ry'amerika natumiye kandi albert bizindori niwe uhagarariye utwaje ijambo imiryango y'ababuze ababo nyuma ya kudeta muri mirongo irindwi n'itatu albert bizindori ni umuhungu wa louis bizindori wari umuyobozi wa onako ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi umubyeyi wawe yaguye muri gereza ya ruhengeri utuye mu gihugu cy'ubufaransa iyo nkwakiriye mba nakiriye imfubyi zose n'abapfakazi mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
urakoze venisite kuduha ikaze ndifuza kubaha akanya gato kugira ngo musuhuzanye bwanasagasayo zitukwamo nkuru baramutse yewe urakoze ndagira ngo ndamutse aba batumirwa bawe ariko cyane cyane aruberi z'indori ko teodoro mpatswe n'umugabo dusanzwe tuziranye aruberi ndakuramukije ndagira ngo mbwire kandi ko ngushima mu biganiro wagiye ugirana na buwadora amerika nagushimiye ukuri uvugisha kandi ndagira ngo mpereho nkubwire ko abo uvugira bose abapfakazi n'abana b'abantu bishwe bikurikiranye kudeta ya mirongo irindwi na gatatu tubafashe mu mugongo murakoze murakoze bwana porofeseri segasayo nanjye ndabaramukije kandi mbashimira ntabwo njye nari mbazi ariko muri iyi minsi nabashije gukurikirana gato zimwe mu nyandiko mugenda mucisha hirya no hino ku rubuga nasanze muri quelqu'un de rigoureux wandika ibintu akabisobanura akerekana rwose imvune imvano yabyo nishimiye kwicarana namwe muri iki kiganiro urakoze nanjye ndaramutsa abavandimwe bose segasayo turaziranye kuva muri za mirongo irindwi tukiri abanyeshuri albert nawe twamenyanye mu minsi yashize kandi nagira ngo nanjye muramutse kandi nshaka no kumufata umugongo hamwe n'abandi bavandimwe n'inshuti babuze murakoze nanjye ndabaramukije nongeye kubashimira mbikuye ku mutima mu kubimbura ikiganiro ndifuza kwibutsa abumva ijwi rya amerika ko mu biganiro byacu dusangira ijambo tukumva buri wese agatanga umuganda w'ukuri kwe ndabakurikira mu bitekerezo mutanga ndabaha ijambo uko murisabye kandi murarisanganywe ndaba hafi kugira ngo ingingo tuganiraho tuzikurikiranye neza kugira ngo zumvikane uko bikwiye kandi bishoboka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ibi biganiro byateguwe kubera ko hari amateka atazwi neza cyane cyane uhereye kuri kudeta yo muri mirongo irindwi n'itatu porofesori max shegasayo mbere ya kudeta igihe cya kudeta na nyuma yayo ni iki kitavuzwe neza
urakoze kumva ijambo nk'uko wabivuze utangira muri iyo myaka ntabwo nari mu rwanda ku buryo byinshi sinabihagazeho nabikurikiranaga mu makuru nk'uko abandi babikurikira kandi icyo gihe byari bigoye gukurikirana amakuru ntabwo ari nk'ubu dufite uburyo bwinshi bwo gukurikirana ibintu bibera ku isi hose ariko nyine njye ikintu mbona mwasobanuye ariko wenda nari mfiteho amatsiko kandi simbone ibisobanuro bihagije ibintu bisa n'akavuyo kabayeho mbere ya kudeta mwigeze kuvuga bya za komite dosari zari ziri mu banyeshuri hari n'abavuze byari bimaze iminsi bibereye mu burundi nari narishyizemo ko byose bifitanye isano ku buryo nyine ayo masiko nari mfite ntabwo ndacyanayafite cyane simbona ukuntu umuntu yabihuza izo za komite zabayeho ukuntu bya byagiranye ingaruka kimwe ku kindi ibyo byabaye mu burundi byatumye mu banyeshuri bumva bafite ubwoba bagatangiza za komite dosari cyangwa hari umuntu wabakoreshaga ahantu nyine ntabwo kasobanutse neza hagize nk'umuntu ushobora kuba yabisobanura birushijeho byatuma imyumvire mfite kuri icyo kibazo yiyongeraho ikindi kibazo cya kabiri ni impinduka zari mu mitegekere y'igihugu yariho icyo gihe ntawe ko icyo gihe hari hamaze gufatwa ingamba zikomeye mu byerekeye gutegeka ubukungu bw'igihugu bashyiraho cya kigo cyitwa onako cyasaga n'igishinzwe gushyira hamwe ibikorwa byose bya leta bijyanye n'ubucuruzi bwo mu gihugu no mu mahanga ibyo ntawe uyoboye ko bijyanwa n'ibintu bita muri geopolitike ibintu bya sosiyalizme umuntu yakeka ko wenda nabyo bishobora kuba byaratumye ubutegetsi bwa kayibanda buhungabana kubera ko ubwo urumva uruhare yari agiyemo abantu bashobora kuvuga ko agiye kubogamira mu gice cy'abantu bitaga icyo gihe abakomunisiti cyangwa abasosiyalisite ni mahire kubera ko hano mu kiganiro dufite impuguke mu by'ubukungu bwanamatswe n'umugabo mwunganire kandi umusubize aho ngaho rwose turi kumwe nibyo koko kuko muri mirongo irindwi na kabiri kayibanda yahinduye umuvuno mu matwara ya politike ajya ku ruhande rw'abasosiyalisite bashyiraho mu bukungu nibwo bashyizeho babukura mu maboko y'abahinde kuko icyo gihe n'abahinde bari bakomeye cyane hari ba rajansi ba ramuzansi n'abandi nibo bategekaga mbese nibo bari bafite ubucuruzi mu rwanda bashyiraho onako no mu byerekeye gucukura za mine hari ubusosiyete bwinshi babushyira hamwe nibwo bashyizeho somirwa leta ifatamo igice kinini kugira ngo ubanza yarafashe mirongo ine n'icyenda ku ijana ariko nyine ibyo byateye ikibazo kuko gushyiraho nako byatumye ibintu ntibyakomeza kuza yewe ndetse abenshi bibuka ko umunyu wabuze uburyo abaturage bajyaga mu bishanga hari ibya batwikaga bagashyira nyine ivu mu biryo kugira ngo hajye akantu kajya kumera nk'umunyu ibyo ni bimwe mu bibazo bikomeye usibye ko hagati aho hari n'abategetsi cyangwa se abakozi ba leta nabo bafashe ari amazu ari iki icyo gihe nabo baraporofise uburyo nkaryo i kigali hagati bose bari barafashe amaduka amazu yose abo ba rajansi bavuyemo albert bizindo urimo urakurikirana ibyo bavuga nongere nibutsa mva ijwi ry'amerika yuko icyo kigo onako barimo bavuga ni papa wawe wagitegekaga wari umwana ibyo ngibyo ntawabikubaza ariko warize waraminuje wowe ibyo bavuze hari icyo ubiziho hari icyo ushaka kubyongeraho
icyo nshaka kubyongeraho ni uko mu by'ukuri iyi ni suje ni vasite ni nini cyane ku buryo kugira ngo abantu babashe kuyiganiraho muri iki kiganiro kandi hari ibintu byateganyijwe ntabwo ari ibintu byoroshye ariko ikiri cyo ni uko kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu itagarukira gusa ku byari mu gihugu me ifite na za konegisiyo doka ifite aho ihuriye n'uburyo imiterere y'isi yari iteye muri icyo gihe haba mu bihugu duturanye umubano w'u rwanda n'uburundi umubano w'u rwanda na mobutu ibyo byose nabyo byinjiye muri iyo kudeta ariko tugarutse kuri bya kontekisite interinasiyonari nibyo koko muri kiriya gitabo ndakeka reta ejensi yanditse yandikamo ko kayibanda yari afite abajyanama babiri kuko data mbere yo guhinduka diregiteri jenera runako yabanje kuba konseye ya perezidanse bandikamo ko yari afite abajyanama babiri ugira shebuja joseph na bizindori louis bari bafite tandanse donko bari bafite uko babogamiye kuri ibyo bita abakomunisiti cyangwa se la gauche ibyo byaranditswe kandi n'ikindi natangaho ubuhamya ku giti cyanjye ni uko bariya abanyekoreya twabonye i kigali muri za mirongo irindwi na kane bajya muri za muvuma ensemble mu by'ukuri bariya abantu sinshidikanya kuvuga ko umubyeyi wanjye yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo baze mu rwanda kuko ni abantu bazaga mu rugo kenshi mu rugo hari huzuye ibitabo bya Kim Il-sung hari huzuye amafoto ye ni ibintu twari tuzi abantu twabonaga kenshi mu rugo ubu ibyo byose tukabihuza umubano ukomeye cyane wa kayibanda na nyerere ni bimwe mu bintu bitashimishije abazungu ariko ndumva ko ari ni suje ndende kuyiganiraho byo kubura umunyu ni ikintu numviye ahangaha ntacyo nabivugaho ariko ariko nagira ngo nabajyane kamwe ku bushakashatsi bwakozwe n'umwe muri twitwa munyandamutse alphonse cyane cyane kuri biriya bijyanye na na ba rajansi n'abandi bacuruzi b'abahindi na za konegisiyo zabo n'abantu n'ibintu by'ubusambo byabaga mu rwanda ariko ntacyo nabivugaho kuko ntabifitiye gihamya ntanabyitondeye ngo mbisome mbere y'iki kiganiro hari abatwandikira batubwira ko dukwiye no kureba uruhare rwa kiliziya mu byabaye mu rwanda muri icyo gihe cyabanjirije kudeta hari urwo muzi bwanampatswe n'umugabo urakoze cyane ariko sinzi niba twavuga kiliziya cyangwa twavuga abihaye imana kuko hari abihaye imana bamwe na bamwe nzi nako tuzi ko bagize uruhare mbese cyangwa se bari bari inyuma ba- bisangaga cyane hari nko- hari umupadiri bitaga navo eh, na shanuwane renot ababazi ababikurikiranye bari bakwiye kuzasobanura neza ikintu bakoze ni uruhare rwabo mu ku- mu gutegura no kugira inama perezida habyarimana ese muri muri mwebwe hari uzi koronorojikima ibijyanye na padiri navo ya- yageze mu rwanda ryari ndavuga muri kiriya gihe kibanziriza kudeta yari uvuyemo ryari hanyuma yongeye kugaruka ryari ibyo nibura hari ubizi koronorojikima yabitubwira kuko nabyo byafasha kumva uruhare rwe muri biriya byose inararibonye turi kumwe ninde uyizi ninde wasubiza bizindori Njye nize muri ki- muri kirisiti umwami nk'uko babitangije ariko ntabwo eh, imyaka nahabaye uwo navo yari akiharangwa nahageze muri mirongo itandatu na gatanu barangiza muri mirongo itandatu n'umunani nava muri icyo gihe ntawaruhara agomba kuba rero yaragarutse nyuma nanjye natangajwe no kumva ko yagarutse ku buryo muri urwo rwego rwose nta kintu n'abo bantu bihaye imana eh, theodore amaze kuvuga njye numva nta kintu na nabivugaho cyane nari mfite nanjye ingingimira ku ku ruhare eh, abihaye imana nk'uko yari abikosoye neza njye ahubwo na- nakongeraho nkavuga nti abantu twakwita mu gifaransa autorite morale ni abihaye imana wa mugani ariko ntabwo ari aba kiliziya gatolika gusa hari n'abandi n'andi madini yari ahari hari n'abandi bantu b'inyangamugayo bari bahari ikibazo nari mfitanye nabo rero njyewe ni uruhare bagize mu byerekeye gufunga abantu bari bafashwe nyuma ya kudeta no kwicwa ndagira ngo tubanze tugaruke gato ku mvururu zabanjije kudeta kuko zaguyemo abana benshi b'abanyarwanda abandi bahunga igihugu mbese amakuru twabonye yarabanyuze arahagije albert bizindori njye ku giti cyanjye ntabwo ibiganiro byatumye tubasha gusobanukirwa neza ku ku byerekeye ziriya mvururu ko umuntu yagiye yumva abantu batandukanye babivuga mu buryo butandukanye ndibuka nka bwana sebatware wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe izo mvururu we iyo azivuga ashaka gu- kwerekana uruhare rukomeye cyane rwa pariti icyo gihe nde pamehutu ko ariyo yaba ifite uruhare rukomeye muri izo mvururu nyamara umwe mu bakamarade ndavuga major simba we bwana venise tumubajije we yaravuze ati oya ntabwo bishoboka ntabwo ibyo byose byaturukaga muri kayibanda no mu ishyaka yari kuba afite se izihe nyungu ahubwo akavuga ati icyo dukwiye kureba twebwe ni izo mvururu zaturutse hehe simba icyo gihe agasibura ku buryo bugaragara bariya biyitaga komite du salut public akavuga ati urebye abasore bari muri komite du salut public simba we yaranabivuga sinatinya kubivuga akavuga ati wasanga higanjemo abasore bakomoka mu karere k'amajyaruguru ati ku buryo ikigaragara ni icyo bo bahuriyeho n'abakoze kudeta nyuma akavuga amazina muri ayo mazina atanga avugamo bizimungu pasiteri akavugamo ba nahimana akavuga n'abandi umuntu yakongeramo n'abandi nka ba musabe pasiteri n'iki simba kuko avuga ati hari izo mvururu hari ibijyanye noneho abanisi batwara unabivuga ibijyanye no gu ariya malisite yirukanaga abantu nk'uko venisite yabivugaga bigaragara kenshi ko twabonye Mhm.
ubuhamya bwa bwa ndengeye inka korone ndengeye inka ubwo avuga ati njye niboneye kanyarengwe ubwo arimo kwafisha ayo malisite uwo kanyarengwa akaba ari we nanone hakizimana alphonse wavugaga mu kanya avuga ati celui qui nous demande de le faire mu gifaransa cye cyiza avuga ati celui qui nous demande de le faire nitwe twabikoraga kandi ni kanyarengwe qui nous demande de le faire ndavuga ibyo guteza imvururu mu gihugu ku buryo umuntu ashatse gu- gutira konkuriziyo za mbere umuntu ashobora kugira ni uko usanga ko ba nyiri ugutegura kudeta izo mvururu bashobora kuba barazifashishije kugira ngo bateze akaduruvayo mu gihugu babone uko bagera ku cyo bifuza Mhm.
ngewe nicyo mbona ikiganiro cyerekanye n'ubwo umuntu akeneye gukamemo hagumya kubaho ubushakashatsi bukabinonosora neza nagira ngo ngire icyo nongeraho venisite Mhm.
ni uko eh, ibyo avuze nda- nda- nda- ndabyemera nanjye na nabanje kubigarukaho gato mvuga nti hari uruhare izo za komite zagize nabo bandikaga amalisite ibyo twarabyumvise n'ubuhamya bwa simba nabwo bwarabivuze ariko mu by'ukuri njye nu- numvaga koko eh, eh, ayo malisite yandikwaga i- ibikorwa bya komite de sari pibulike byasho- hashoboraga kuba hari akaboko kari inyuma niko ntari narashoboye gufutukirwaho ubwo wenda ibi bya- bya- byamfasha kubyumva ariko icyo nashaka kugira ngo nongereho ni uko umuntu ata- mu byavuzwe ubuhamya bwatanzwe ntawakwirengagiza ko n'abantu bita ko ari abakiga hari ikintu bikekaga bakekaga ko hari abantu agatsiko gashobora kubagirira nabi aho rero naho haracyari itsinda umuntu yagerageza gucukumbura ikibabaje rega ni uko abantu benshi bashobora kuba baduha ubuhamya kuri icyo gihe kuri ayo mateka abenshi bariho baragenda bashira bapfuye abandi barasaza n'imyaka iriho iragenda yiyongera ku buryo abantu bagenda bibagirwa ibyo byaragaragaye rwose ko mu buhamya abantu bagiye batanga hari ibyo wumvaga ukavuga uti ibi ntabwo bihagije hari ikintu wenda atavuze neza ariko wenda bishobora kuba ari uko yibagiwe aho nashaka kuvuga ni uko nyine ubushakashatsi bugomba gukomeza kugira ngo turebe abantu icyo bikangaga niba nacyo cyari gifite ishingiro nk'uko umuntu yabivuga ashaka kugira ngo akoreshe inshamake hari indi kudeta ashaka gukorerwa abantu baba bakiga kugira ngo bakure babigizeyo ibyo nabyo ni ibintu bigomba gusobanuka ko iyo mvugo iyo myumvire iracyariho kandi ntisobanutse neza niba harabaye urwikekwe rushobora kuba se rwarabaye intandaro y'intabaza sos mon general ya nyandiko ivugwa ko yasabaga general habyarimana gufata ubutegetsi ngo aramira bamutabazaga ariko se rwaturutse he rwageze gute kwa kayibanda albert bizindori nzi ko wakoze ubushakashatsi bwimbitse ufatanyije na dr pio kamoso mbese mwigeze mumenya inkomoko y'iyo nyandiko sos mu general ndagira ngo mubwire ko twibanze ahanini ku byerekeye ijoro rya kane n'uwa gatanu nyakanga ubwaryo ariko bitavuga ko tutagiye mu byo twabonaga duca kuri iyo nyandiko sos mu general tukareba ikiyivugwaho ku buryo usanga harimo verisiyo ebyiri abantu babivuga ukubiri hari verisiyo yatanzwe na shimamungu yashyize mu gitabo cye ishaka kuvuga ko ari inyandiko yakozwe n'abanyagitarama ndavuga abanyagitarama turegime no bavugamo cyane kapitani bizimana akaba barayanditse bagira ngo bateranye nko gucisha umutwe gucisha umutwe wa Habyarimana doko bamuteranye na perezida kayibanda iyo iyo ni verisiyo imwe ariko hari verisiyo ya kabiri nyine ivuga ko yanditswe n'aba ofisiye b'abakiga nyuma baje no kugaragara ko aribo bari reveremeneri ba kudeta baya batoya ba maniragwa ba rizinde n'abandi batoya nk'abo ngabo bayandikira habyarimana bamusaba kwidesida we ku giti cye pasike ababuza gukora kudeta yaje kugaragara itenga igere kwa kayibanda mu bivugwa nabyo bikeneye gukorerwa ubushakashatsi nuko birara iyo dokima yaje kugera mu biro bye akayisoma ariko noneho yaba yaragumye ku biro bye cyangwa yayijugunye muri puberi abasekereteri be bakaza kuyigeraho ndetse bamwe bakaba bavuga ko iyo yafungishije bariya abakozi batoya b'abasekereteri bo muri perezidanse ibyo ni byo twabashije kubona ariko nk'uko twabivugaga ni ibintu bikeneye gukorerwa ubushakashatsi bikanonosorwa kuko abantu bakamenya ukuri nyabwo kuri iyo nyandiko
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva ijwi ry'amerika kimwe mu bibazo twagerageje gushakira ibisubizo ni ukumenya niba iriya kudeta yarateguwe cyangwa se itarateguwe bwana segasayo wowe ubibona ute icyo kibazo kirankomeje kubera ko hari ibibazo bimwe nibaza hari ubuhamya rwose koroneli simba yavuze bisa n'ibintunguye ko yaravuze ati kudeta yateguwe na habyarimana aratwasosiya aradutumira turaza turasinya ahantu rero nyine narahumvise hasa n'ahantangaje ariko ubwo ni ubuhamya bwe nawe avuga ku bintu ahereye ku myumvire abifitiye kandi nuko yabibonye nawe bimugishaho impaka icyo nibaza kandi hari n'ubundi buhamya bwavuzwe buvuga ko habyarimana na kayibanda bari bafitanye inirorasiyo partikuliyere bari abantu b'inshuti hari n'abandi babitanzeho ubuhamya bavuga yuko kayibanda atari yiteze yuko habyarimana yamukorera kudeta bo ibyo ndumva ari ibintu biriho hari n'ubuhamya bwavuzwe buhereye ku magambo ya habyarimana aribwo bugaragara mu gitabo cya shimamungu buvuga ko habyarimana amaze kwitaba kwa kayibanda hari ikintu yabonye kimutera ubwoba noneho ahita asohoka aribwo yafashe icyemezo cyo kujya gukora kudeta ibyo umuntu yabifata uko abyumva kubera ko bikazakemurwa n'abasesenguzi ikibabaje ni uko abo bose batakiriho kugira ngo umuntu abe yababaza mbona kubone ariko umuntu yakwibaza ati ni iki cyatumye habyarimana mbese reka nkoreshe egisipuresiyo y'igifaransa bita pasero rubiko mu kinyarwanda wenda umuntu yabihindura avuga ati kurenga umu- umu- eh, eh, umweko nk'uko babivugaga mu mugani wa kinyarwanda iyo umubyeyi wawe yashaka kugira ngo akuze ikintu ariko iyi kudeta yatanzweho ubuhamya butandukanye muri buka ubuhamya bwa jean marie vianney nkizabera wari umunyeshuri muri kaminuza icyo gihe ariko akajyana na se eh, wari minisitiri muri leta ya kayibanda kureba ah, perezida habyarimana albert bizindori wakunganira porofesori segashayo Eh, nibyo kuko eh, bwana veniste ndahera mbere na mbere ku ku byavuzwe muri ibi biganiro hanyuma ndangirize ku byo ku by'ubwo bushakashatsi wi- wigeze no kuvuga haruguru nakoranye na dr bio kamoso ibi biganiro koko byavuze cyane ku, kuri iyi kudeta wari utangiye uvuga ku buhamya bwatanzwe na nkizabera jean marie vianney umuhungu wa minisitiri nkizabera wagiye kwa perezida kayibanda nawe muri iryo joro batumiyemo habyarimana twamwumvise yi- avuga ku ku ijwi rya amerika ko majoro nyampame yamubwiye ko amasambere menshi mbere y'uko kudeta itangazwa bo bari barangije mu birindiro byabo bategereje gusa ko bahabwa amategeko ubwo ni ubuhamya bwa mbere ubuhamya bwa kabiri navuga hari umuturage ni yari- ni umwarimu mu bugoyi hari hafi ya za nyundo avuga ko yakoranye na, na Maurice bahunde bose ari abarimu nyuma waje ku- kujya muri sirete akabamo umuntu ukomeye avuga ko ku ya kane nyakanga we ubwe ahamya ko perezida habyarimana n'abandi basirikare bakomeye biriwe mu nama kwa rwagafirita icyo gihe wategekaga ikigo cyo ku gisenyi ati ahagana ku mugoroba amakamyo yuzuye abasirikare yafashe urugendo aza muri kigali Aho we yumvishanisha neza ko kuri uwo wa kane nyakanga habyarimana yiriwe kwa rwagafirita mu kigo cya gas- cya gisirikare batiga bari mu migambi y'iyo kudeta hanyuma twanumvishe kandi abasirikare bagiye batanga ubuhamya ari ba kisera christophe ari ba babikora imana bavuga ibyerekeye ibyabanjirije kudeta ndetse cyane cyane bavuga ku byerekeye ihindagurwa ry'abasirikare bati mbere gato ya kudeta abasirikare bakomoka mu majyepfo y'igihugu bimuriwe muri za province ahubwo ugasanga muri abakomoka mu majyaruguru aribo barimo kwinjizwa muri kigali hanyuma n'ikindi ufashe nk'urugero rwa rwigamba wari wungirije major simba yasohowe muri kigali bityo uwari ukurikiyeho ariwe liyotona maniraguha aba ari uyobora ikigo cya kanombe muri icyo gihe cya kudeta igihe bari batumiye Bagu- eh, simba kuza muri eta majoro Wi- Bago- bagosora tonest yayoboraga kompanyi pm icyo gihe yahaye kuyobora na kompanyi ka kigali yagombaga kuyoborwa n'uwitwa musonera ariko bahitamo ko abiyobora byombi mbese ukabona ko hari ibintu byerekana ko hari ibikorwa byari birimo gutegura utiriwe uvugana ziriya mvururu zose n'iki b- bavuzeho ariko ku byerekeye ijoro ryo kane nyakanga nk'uko nakubwiraga ndabivuga mu magambo make cyane Mhm, mhm.
ni uko iryo joro ryo kane nyakanga rivugwa n'umuntu umwe gusa rivugwa na perezida habyarimana kuko abandi bose mu by'ukuri abo nakwitare protagoniste baje gupfa nyuma bose barapfuye sekive ko abanyarwanda ikintu bahabwa ni icyavuzwe na perezida habyarimana cyonyine perezida habyarimana rero hari abantu yabwiye barimo umufasha we akaza kubibwira eugene shimamungu akabyandika mu gitabo cye yabiganirije corneille serubuga abiganiriza andreas sebatware rero ikintu twasanzemo ni uko mu byo ababwira harimo kwi- kunyuranya birava ku muntu umwe ariko ibintu byose ntibivugwa kimwe amasaha aratandukanye ndetse na habyarimana yaje kwivugira disikuru- muri disikuru yavuze ku ya mbere z'ukwezi kwa munani mirongo irindwi na gatatu abwira abanyarwanda ya- nabyo iryo joro yarigarutseho aho yavuze ati mu masaa saba z'ijoro bari bampitanye kwa perezida kayibanda Sebatwa- eh, serubuga yabi- yabisubiramo we akavuga ko saa yine z'ijoro bari barangije gukora kudeta mu by'ukuri barangije gushyira abantu bose aho bagomba kujya Ibye- ibyerekeranye n'imodoka habyarimana avuga ko yagiye kwa kayibanda yitwaye agasohokamo yirukanka imodoka yayiparitse agahita yinjiramo akagenda yabibwira sebatware ibyo bigahinduka ko ko- ko iyo modoka yari irimo umushoferi ku byerekeye ibyo kuraswa ugasanga arabwira umwe ko yarashwe yabibwira serubuga ariko kwa sebatware ugasanga ntabwo avuga ko yigeze araswa ndetse hari nk'ikintu gitangaje ki- cyerekeranye na ari kuri wari sekreteri jenerali muri perezidanse bavugamo ko muri icyo gihe ya- yahuye na na habyarimana asohoka ngo asohoka kwa kwa kayibanda yirukanka ngo akamubwira ngo nepa perumo generale uwo uwo ni ni sebatwara ubivuga ndetse sebatwara akanongeraho mu gitabo cye iyo umuntu abisomye ko habyarimana yamubwiye ko yashakaga kugira ntari kure perefe ya gitarama nyuma ya kudeta nyamara wajya kubisoma mu bandi ariko hashima mungu bo bagakubwira ko noneho habyarimana yavuze ko uwamufashe mu maboko ashaka kumwica ndetse wanamurasheho ko ari ntari kure ibyo byose ugasanga ni ibintu binyuranye bikumvisha ko watekereza niba abo yabibwiye batahimba ngo babeshye ko ari ubwe ufite inkuru ahimba kandi akayivuga mu buryo butandukanye bikurikije abayibwira ibintu ngewe bituma ngira konkuriziyo kudeta yarateguwe bayifatiye igihe mu buryo bwa gisirikare barayitegura ndetse habyarimana yanabyibwiriye ambasaderi w'abadage ibyo umuntu abisanga muri za depereshe za wikirikisi avuga ko bari bariteguye kuva kera gukora iyo kudeta ibyo byose ni ibimenyetso bigenda byerekana ko kudeta yateguwe mu by'ukuri ni noneho ko na biriya bivugwa byo ku byo kwa kane nyakanga by'uko bari bagiye kumwica mu by'ukuri wavuga ko nta kuri kurimo yagiyeyo byo ntawe ubishidikanya ariko byagenze gute theodore mpatse n'umugabo na max segasayo hari icyo mwongera ku byo albert bizindori yamaze kuvuga kugira ngo tujye ku yindi ngingo
njyewe icyo nakongeraho ni uko wamugani koko hamaze kuvugwaho byinshi abatanze ubuhamya ni benshi icyo umuntu yakwifuza ni uko niba hari abandi bantu b'inararibonye bariho bashobora kuba batanga ubuhamya bakongeraho noneho ubwo ahasigaye tukabirekera abahanga mu by'amategeko bakaba aribo bazabicukumbura bakabisesengura bakabitohoza bagafata umwanzuro urakoze mpatwe n'umugabo
nanjye ni uko ndumva nta kintu nakongeraho kuko icyakora wa mugani hari ibintu byinshi byerekana ko kudeta yari yarateguwe hari byinshi bari ibyabaye muri za mirongo irindwi na kabiri ari ziriya mvururu n'ibiki byose hari ibintu byinshi umuntu akeka ko bagomba kuba barateguye kudeta irabaye tugiye gusubira kuri segasayo mu kanya nakwatsa ijambo reka ndigusubize wari utangiye kuvuga ku bantu bafashwe nyuma ya kudeta bakicwa wibaza impamvu bishwe kariya kageni ijambo ndarigushubije ye urakoze icyo kibazo nagishyiramo ibice bibiri hari icyemezo cyo kwica abo bantu hakaba n'icyemezo cyo kubica ukoresha uburyo babishe by'ubunyamaswa mbese ntabwo umuntu yatinya kubivuga aho rero naho dushoboye kubona ubundi buhamya bwatuma imyumvire yacu irushaho kwiyongera byadufasha hari nashimishijwe no kubona ko mwacukumbuye dola amerika mukabona abantu batanga ubuhamya babihagazeho abakozi bo hasi cyangwa bo hagati ibyo ni byiza hashoboye kuboneka abandi byadushimisha ariko njye icyo nshaka kuvuga hari ukuntu twari dufite leta ikora itegeka muri uko kuntu yakoraga hari gutegeka za gereza gereza zategekwaga zite ibyo dushobora kuboneraho vuba buhamya budusobanurira ukuntu ubutegetsi bwa za gereza bwari bumeze tukanamenyeraho niba iyo gereza yo mu ruhengeri yari ifite sitati sipesiyare itarategekwaga nk'izindi za gereza ibyo byazadufasha kumenya ukuntu ibyemezo byafashwe bigashyirwa no mu bikorwa bwana segasayo kimwe namwe mwese mwumva ijwi ry'amerika ndifuza kubumvisha icyo metre alphonse sebazungu abivugaho abanyapolitiki igihe bari bafungiye mu ruhengeri yari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'ubutabera ikaba ari nayo yari ifite mu nshingano zayo gucunga za gereza zo mu rwanda yari umutumire w'ijwi ry'amerika nagira ngo mudufashe kumva neza ikintu cyakunzwe kuvugwa hano ku ijwi ry'amerika aho abantu barimo sebatware barimo zigira nyirazo barimo biseruka batubwiye yuko minisitiri nkuru nziza yigeze kujya gusura iyo gereza ngo uwitwa sembagare akamwangira icyo kintu nkuru nziza mwigeze mukiganira yigeze akibabwiraho ibyo ni byo rwose minisitiri nkuru nziza twarabivuganye yambwiye ko yagiye gusura gereza ya ruhengeri bakamwangira ambwira rwose ko yabonye icyo kintu ari agahamuguruka azitana minisitiri uyobora gereza umuntu ucunga gereza akaba ari umwangira kwinjiramo ni ibintu bitigeze byumvikana eh, kugeza uyu munsi ariko se nkawe nk'umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'ubutabera imyaka itandatu yose wamaze kuri uwo mwanya wigeze iyo gereza wisura minisitiri numvise minisitiri wandikaga ambwira ko atigeze akandagiramo we- bamwirukanye nanjye naje kubaza ku ruhande mbaza umwe mu bacungaga iyo gereza ndabaza mbese eh, i- iriya gereza buriya umuntu yazayisura gute Ko nabonaga za raporo imibare ariko ibindi nyine ntazi uko hasa arambwira ngo eh, kereka bayashyira ubwite bakwemereye abo ba nyir'ubwite ni bande Ya, aho ngaho nyine nibyo nshaka kugusubiza nahise numva ko niba minisitiri wategekaga atarashoboraga kwinjirayo abo ba nyir'ubwite barabamuta ntabwo namusobanuje kuko numvaga eh, nabamushyize mu bibazo eh, ariko numvise icyo ashaka kuvuga ko hari undi muntu u- uyobora iyo gereza a distance mbese ari uyikurikirira mu buryo umuntu cyangwa abantu babyikurikira u- ubwabo Minis- minisitiri atarimo ariko ikintu abantu bakomeje kwibaza ni ukuntu abanyapolitiki bakomeye barimo abaminisitiri barimo ibyegera bikomeye by'umukuru w'igihugu bafunzwe bakaburirwa irengero bari muri gereza iri mu gihugu muri ku butegetsi ntimubimenye ntimunabivuge icyo kintu kuki kitavuzwe ku kimwe bwe mutacyanditse muri ayo maraporo ntabwo abantu bagisobanukirwa impamvu byagenze gutyo Ah, abakozi ba minisitiri ibyo ari byo byose abantu bavugaga ko abo banyapolitike ba- baguye muri gereza ariko nta muntu watinyukaga kubivugaho urumva ko na minisitiri nkurunziza kuba yaragiye gusura ubwo yagira ngo amenye ibyo ari byo wenda bikoreho raporo ariko ntibatumye ageramo nawe yahise yumva ko ari ikibazo atashobora no kwirirwa akoraho raporo uyu yari metere alphonse eh, sebazungu bwana segasayo ibyo wumvise birakunyuze Eh, ndumva bimwe mu ngingi iminani mfite mbi- mbibonye ahasigaye ni ukumenya ibyo byemezo ko byashyize mu bikorwa niba hari abantu ba- bashobora kuba bafite ubuhamya bw'ukuntu ibintu byakozwe abashyize ibyo byemezo byari byatanzwe byo ku- kwica abo bantu baka- bakajya kuri stade kugira ngo babice eh, bakoresheje iyicarubozo ibyo nyine nabyo bi- ndakeka ko atari umukozi u- usanzwe wa- wabyi- wa- wifatiye icyo cyemezo hagomba kuba wenda hari n'izindi nzego zo hagati za- zabigizemo uruhare sindi rero natwa hazashobora gush- gukorwa ubushakashatsi bwatuma tumenya niba hari abantu bakiriho bashobora kubitangaho ubuhamya bakabitubwira Eh, bwana matse n'umugabo hari icyo wakunganira segasayo mbere y'uko tujya kuri bizindori Ba- gukora kudeta oke irakozwe ariko se kwica abantu ukabica urubozo uko babishe yewe sinzi niba ari nabo kinyamaswa sememu purisi ni kure cyane ku- birengeje urugero Ah, ikindi kibabaje ni ukubona ukuntu bafashe ababyeyi aba- abagore b'abo bantu bari bafunze banishe nabo bak- n'abana babo baka- ntibashobore ku- kubona ukuntu ba- aba- bakababuza kuva mu giturage ntibashobore mbese nabo bakabafunga Eh, ibintu ni ibintu byinshi rwose wibaza ese ibi ubugome ubunyamaswa bwa- bwo- abanyarwanda rw'abanyarwanda ni ibiki aho ngaho ni ukwibuka kandi iyo wongeye ukareba ibintu byagiye biba kera ukareba amaraso ameneka buri gihe uko bahinduye ubutegetsi aya maraso abanyarwanda n'ukuntu bicana nabi bikabije ni- ibi ni- ni ibiki koko hari n'iki- iki kintu cyo kwita urubozo hari n'ikindi kintu hari nibutsa ukuntu we- binyibutsa iyo bavuga nk'urutare rwa kamegeri kubona umu- abantu bate- umuntu atekereza ko bagomba gu- gucanira urutare kugira ngo bashyireho umuntu ibyo abanyarwanda hari ubu- ubwo bugome tugomba kureba buturuka he biterwa n'iki tuzabuvamo dute ni ikibazo gikomeye cyane turi kumwe na bizindori nk'uko nabivugaga mu kanya uhagarariye imiryango y'ababuze ababo nyuma ya kudeta niwe murimo mubwira albert urabumva ni wowe ubwirwa nzi ko bitoroshye kugira ngo ubone amagambo asobanura imvugo nk'iyo ngiyo n'ibikorwa nk'ibyo bakubwira wowe wakongeraho iki
bwana venisite ikintu nshakongeraho ni uko mbere gato y'uko ikiganiro ibiganiro bitangira kuri voie de l'amerique ku itariki ebyiri z'ukwa munani muri uyu mwaka habaye ibintu bibiri ngira ngo mvuge mbwira abanyarwanda ikintu cya mbere ni itangazo ryakozwe na matata dusanzwe tuzi ko ari umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu tunashima twemera ibintu akora yatanze ikiganiro avugamo ngo perezida habyarimana ni umunyamahoro ni umuntu w'umunyamahoro perezida w'umunyamahoro nta bantu yigeze yica ngo keretse abanyapolitiki bake b'abanyagitarama icyo ni cyo kintu cya mbere ikindi cya kabiri mu kwibuka igihe cy'indege yaguye urupfu rwa perezida habyarimana abantu bateraniye mu rugo rwa perezida habyarimana hano mu bufaransa barimo koroneri serubuga nibwo yongeye kudeveropa disikuru ye avuga avuga kudeta sans effusion de sang kudeta itarigeze imena amaraso icyo ni ikintu byaradushenguye cyane ibyo bintu bibiri byombi bituma twirukanka hirya no hino tugize imana dukubitana nawe venisite nawe ufite gahunda yo kugira ngo uzakore ibiganiro kuri ya kudeta n'ibyayikurikiye hanyuma ibyakurikiye byose abantu barabibona ariko ubu ngubu ikintu abantu bamaze kubona birampa icyizere ko iryo jambo umuntu atazongera kuryumva na rimwe kumva perezida w'umunyamahoro utarigeze yica abantu ngo kudeta sans effusion de sang icyo ni ikintu twizera ko kitazongera kuvugwa ntabwo nirirwa nsubiramo ibyabaye byaravuzwe abantu benshi babisubiyemo byabujije abanyarwanda benshi gusinzira nzi n'umunyarwanda watubwiye ko we kuva ibiriya biganiro byatangiye yiyemeje ko ku itariki ya gatanu ya buri kwezi atazajya yiyiriza kubera ibyo yumvise kuri ibi biganiro ikibazo cyabajijwe ni ibyo bintu byakozwe binyuze mwihangane nzi ko igihe ari gitoya njye reka mbabwire ku itariki ni itariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kinyamakuru eco d'afurika colonel serubuga yanditse article yasubizaga ya dr naza wavugaga ku kibazo cy'abakigana abanyenduga avuga ati ubwicanyi bwo bwabiteye noneho serubuga ashaka kudusobanurira uburyo ibintu byose byaruruganize no ku byerekeranye no gucunga ziriya gereza no kwica bariya abantu ashaka kubisobanura ariko we objekitifu ya mbere afite ari ukwerekana ko ingabo yayoboraga nta ruhare zari zifitemo ngiye kubibasomera ntabwo mbibasomera ndabibabwira mu magambo make tubwiye mu magambo make namwe ubwo murakuramo icyo muvuga byakurikiraga urupfu rwa gasamunyiga gakire na na karisa narcisse hanyuma za inforomasiyo zikaza ku byombo bya gisirikare zikagera muri leta majoro habanje gupfa kayisa ibyumweru bitatu nyuma ya kudeta nuko turacyari mu kwezi kwa karindwi icyumweru kimwe y'urupfu rwa narisisi na rwa narisisi hapfa gakire na gasamyiga ni ukuvuga turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani hanyuma jede icyo gihe kapiteni ga kapiteni nyamwasa aravuga ati nzajya nkoresha iki mwene ibi bintu biza bitubwira ko abantu bapfuye perezida habyarimana ahita avuga ngo bateranye inama ya etamajoro bige kuri icyo kibazo urugero rw'ijuru y'iyo nama yari iti ngo sekurize de taransimisiyo militaire ni ukuvuga tuzabigenza gute kugira ngo izo inforomasiyo za gisirikare zitambuke zitabashe kubonwa n'abantu bose abantu barapfuye inama ya etamajoro irateranye ntabwo bavuze ngo twige uburyo abantu batazongera gupfa ahubwo noneho biga uburyo ibyo bintu bitazongera kujya bijya hanze ubwo noneho ibyemezo byafashwe ni ibihe icyemezo cya mbere cyafashwe gushyira abasirikare mu miryango no mu nkengero za gereza ku buryo ntawe uzongera kuzegera no kuzinjiramo adafite uruhushya rwihariye rutanzwe na porokiyeri wa repubulika icyo ni icyemezo cya mbere icya kabiri gutanga abasirikare no kubaherekeza izo mfungwa iyo zisohotse n'uburyo bukenewe bwo kugira ngo abo babashe gukora icyemezo cya gatatu anketi zambuwe inzego za minisiteri y'ubucamanza zishyizwe mu bakozi bashinzwe iperereza icyo gihe rizinde agirwa opeje a competence generale abakozi be bagirwa opeje a competence restreinte icyemezo cya kane abayobozi ba gereza bashyirwa mu maboko ya renseignement no kubakurwa mu maboko ya minisiteri y'ubucamanza basigara bayoborwa na renseignement ngiyo infrastructure yubatswe kugira ngo kiriya gikorwa kibashe kuba mu mutuzo mu mudendezo nta muntu ugikomye mu nkokora ibyo ni ibyanditswe na serubugu ubwo rero ibindi byose birumvikana aho byaturukaga uburyo ibyemezo byafatwaga n'ababiyobora mushatse wenda ndi bubigarutseho ariko muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitangwaho ubuhamya n'abantu batandukanye ni uruhare perezida habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni habyarimana kikorudone tu niwe bahaga raporo simba akurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa byari hagati ya perezida habyarimana etamajoro na renseignement sebatwara yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu habyarimana ashobora kugira abihungire ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangiye uruhushya serubuga yongeraho iriya temanyaje yaduhaye y'ukuntu perezida habyarimana yahembye liyetona simoni habyarimana wagiye guhotorera abantu mu rwabayanga akamuhemba buruse yo kujya kwiga i burayi ntiriwe mvuga ukuntu serubuga avuga ko yashatse kuvugira nzanana akabitunganyirizwa reka ndekera aho ngaho ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bariya abantu bicwe noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga uwayishakotaga uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza murakoze
urakoze nawe albert bizindori ibimaze kuvugwa profesor segasayo hari isomo bivanyemo isomo ndabyumvise kandi ntabwo ndabona harimo gutohosa guhagije isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane mu bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure z'indoro bamaze kutubwira yashyizweho yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari ndetse ahubwo nakongeraho ko n'aba bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari hagomba kuba hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira ikintu zibyandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi ubutegetsi nabwo yari habyarimana gusa akagirwa ikintu niryo somo rya mbere nkuyo inzego zacu kigenda zari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabivanamo isomo tugafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta ko leta ni abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana ibyo ahubwo mbihereyeho kugira ngo mbaze n'ikindi kibazo ko nyine ubwo hari infrastructure yari iriho hari abantu nyine mvuga ntibari niyo baba bariho baragenzuye leta bagatabaza ariko hari na otorite morali nk'ubu nigeze kubivuga abantu bashobora kuba ari abayobokamana b'ikigo mu nzego zose mu madini yose n'abandi bantu b'inyangamugayo nabo ntawavuga ko ibyo bintu byabaye ku gihe kirekire batigeze babyumva bakoze iki hari ubwo bigeze batabaza yeswe hari ubuhamya mwabonye ibizindo ndakubaza hari ubuhamya mwabonye ko hari abantu bagerageje gutabaza ariko ntibabumve bizindori
ibyo ni n'ikintu twagarutseho jisitoma muri konvasiyo yacu muri ibihumbi bibiri na cumi na kane bariya bantu barapfuye bicwa muri buriya buryo umunsi ku wundi abantu barabimenya barabivuga muri kigali biravugwa ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko izo nzego otorite morale na kiliziya za ambasade za croix rouge aba bantu bose barabimenye ariko iyo iyo dukurikira dusoma croix rouge yerekeyeho kubareba vuba cyane reka no kuvuga ko itabatabarije ko ntabizi ariko ntabyo twigeze tubona mbese barabaretse barapfa bonyine natwe imiryango yacu ntibyabagaho nabyo njya mbivuga wenda abamama bacu bari kujya kwicara imbere ya perezidanse bari kujya kwicara imbere ya gereza bakavuga ati muduhe amakuru ariko nkurikije kontekisite yari icyo gihe ntabwo bari kuyicara imbere ngo bayive imbere nabo bari kuyinjiramo ariko ikibazo abantu bakunda kohereza hano ku ijwi rya amerika kugira ngo tubabarize ni iki gikurikira kubera iki ibintu byari byaragizwe ubwiru kuki buriya bwicanyi butavugwaga mu rwanda reka mpere kuri wowe bwanampatswe n'umugabo murakoze ariko ingewe sinzi ndumva nta gisubizo nakubonera ariko ikindi kibazo ni ukubona ukuntu abanyarwanda iteka kugira ngo bazavuge abantu baba barashizeho kera no kutagira urabona nta mashyirahamwe abanyarwanda bari bafite yo kurenganura ikiremwamuntu wa mugani za croix rouge na za kiliziya bose baricecekera ni ibibazo bikomeye kuko igihe leta ntabayireba ntabayicunga leta irasara ikora ibyo ishatse ibyo byari ibya kera ubu se noneho ko ayo mashyirahamwe ariho kubera iki bitavugwa kubera iki nyuma y'imyaka irenga mirongo ine abantu badatinyuka kugira ngo batange amakuru bavuge uko abo bantu bishwe n'aho bashyizwe byibuze imirambo yabo igaragare reka tubaze bizindore nzi ko ari uku kugora ariko wowe ubibona ute
veniste ni ni ikibazo gikomeye kugisubiza ariko za hipoteze ni nyinshi hipoteze zishobora gutangwa ni wakwibaza utese urupfu rwabo rwari rufite abantu benshi rwaranja icyo ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza ikibazo cya kabiri ese urupfu rwabo abantu benshi bari kompurise no la kompurisite ituma mu nzego zose abantu baceceka ntibavuge ikiri icyo nakubwira ni uko mu bantu basanzwe ibyo iyo mvuga ngo muri kigali byaravugwaga icyo gihe twari dutuye mu giturage ku ndiza muri komine ya nyakabanda ariko abaturage bo muri nyakabanda barambwiraga iso afungiye mu mazi kugeza muri nyakabanda abantu babizi ni ukuvuga ko muri kigali bo barabiganiraga ikibazo cyari abashobora kubavuganira ni bande icyo gihe byari bikomeye ariko noneho ukavuga uti kuki nyuma yaho kugeza n'uyu munsi venuste nkubwire muri demiri katoze dukora iriya konvansiyo yacu ndashimira abanyarwanda benshi badufashe mu mugongo bakaduhamagara bakatwandikira batubwira ati nimukomere ariko ndakubwira ko dufite abanyarwanda benshi nabo b'abantu bazi ubwenge abantu uyu munsi batubwira ko baharanira ko u rwanda rugera kuri demokarasi ko barwara intambara yo kugira ngo bakureho igitugu mu rwanda ariko bakatubwira ati muceceke muceceke ibyo muvuga ni ibiki murazura kabuze ibyo ntibigomba kuvugwa kugeza n'uyu munsi turacyafite abantu byonyine umuntu nka matata twubaha atinyuka kuvuga ngo nguretse abanyepolitiki bagenda abantu icyo kibazo bashaka kugipfuka kuko ngo batekereza ko gishobora kubuza izindi nyungu kugerwaho nimupfukirane kiriya kibazo kugira ngo ziriya nyungu zibashe guharanirwa nkeka ko abantu benshi bari muri iyo leta desipuri ariko twe ku giti cyacu ntabwo dushobora kubyemera kandi hatangiye no kuboneka abandi bantu benshi badashobora kwemera iyo leta desipuri ibibazo by'u rwanda bizakemurwa nacyo kivugwa ntabwo bizakemurwa cyo bagipfukirana nk'uko benshi babishaka
reka mbaze iyi nararibonye bwanasegasayo hakorwa iki kugira ngo bivugwe
yewe ndumva ibyangombwa biriho ni ibikorwa ibikorwa bya guadora amerika ariko icyo nakongera ku byo bizinda aravuze ni uko ntabwo icyo kibazo nk'uko mpatswe n'umugabo yabitubwiye atanga wa mugani wa kamegeri tuboshywe n'amateka tuboshywe n'amateka amateka ntabwo akorwa mu mwaka umwe akorwa mu myaka myinshi ayo mateka yaratuboshye atuma nyine dushaka ikintu cy'ubwiru cyaratwinjiyemo ariko nk'uko nkunze kubivuga ntabwo ibyo ari ibintu bizahoraho urabona turiga abana bacu bariga baragira bate batangiye kujijuka ibyo byose bizagenda bigabanuka amahoro kandi n'igihugu kiriyugurura kiragenda kizamuka mu bukungu mu mitereho myinshi ubwo rero bizagera igihe wa mugani tubona ko ubwo bwiru bugomba kuvaho tukibohora tugakora ku mugaragaro tukagira inzego zidufasha kubaho neza kungura imibereho yacu ari nako ducunga leta ko nta kuntu twabaho biragaragara mu bihugu byose leta ikora neza ariko ifite abantu bayicunga ntiturabigeraho ariko turiho turi mu nzira tuzabigeraho bwana mpatswe n'umugabo hari icyo wamwunganiraho mbere y'uko dusoza ikindi tugomba gukora ni ukugerageza gukangura abantu kubereka ko nta hantu tujya nta hantu tuzagera igihe buri wese atabona ko ikiremwamuntu kigomba guhabwa intebe kigahabwa icyubahiro gikwiye nabo rero bavuga ngo ngo ntibaceceke ngo ngo bo kuzura akabuze nta kintu bizabagezaho wa mugani niyo bagira aho bagera byagaruka nabo bikabamerera nabi nta hantu bagera ikindi nagira ngo mbwire aruberi ni uko kuri matata kuko wa mugani yaravuze nyuma yaho abantu bose baramucyama ariko nibura kamwe twemere ko yasabye imbabazi icyo kintu nacyo twari dukwiye ako kantu twari dukwiye kukanota ariko ndi mu bantu bamuhamagaye uwo munsi ndamutuka cyane ambwira ati sinzi ukuntu nzakosora atari ko ngomba gukosora murakoze reka noneho twumve albert bizindori atubwire uko we abibona ahereye kuri iyo ntabaza yanyu isaba abantu aho bari hose gutanga amakuru kugira ngo biriya bintu bivugwe bimenyekane albert ijambo ni iryawe venisite efekitivu ikibazo cyawe cyari hakorwa iki ngo bivugwe mu by'ukuri kugira ngo bivugwe ni uko ababizi babivuga ababizi ku murongo wa mbere harimo abari mu myanya y'ubutegetsi ituma bamenya ibintu byose twarabakurikiye twarabumvishe akenshi wasanze bo banavuga ko batigeze banabimenya utegekaga ingabo yari itegekaga ikigo cya gisirikare yategekaga gicunga izo gereza ariko akubwira ati reka dati ngewe ibyo bintu nabyumvise rwose mirongo ine na gatanu ariko turabasabye turabinginze nibo ba mbere bazi amakuru menshi nibatubwire bavuze ko bashaka guhura natwe ibyo bintu tuziga uburyo bushoboka dushaka abahuza ariko duhure batubwire aba kabiri ni abaturage abaturage buri wese bikurikije aho yari atuye icyo gihe icyo yakoraga yari umushoferi yari umukozi wo mu rugo runaka yakoraga kuri gereza yagemuriraga gereza imyumbati buri muntu wese ufite iki kintu azi turamwinginze natubwiye kugira ngo tubashe kwegeranya ibisubizo by'ibibazo byinshi tugifite ariko ku bw'umwihariko venisite ngiye kukubwira ikintu kimwe rwose ugitege amatwi kandi uzambabarire uzagikore ndakumva
mu bantu wabajije imfubyi ba twebwe ubaza abapfakazi ba mama bacu sibyo urwo ni uruhande rumwe ku rundi ruhande naho hari abategarugori ndavuga abategarugori baba abagabo bose babajije bamwe baracyariho nshatse nko kuvuga amazina umupfakazi wa habyarimana umu washakanye na serubuga uwashakanye na burasa uwashakanye na abo bose bafata ijambo ba mama bacu ni abantu babanye nabo baturanye ababyeyi banjye basangiye ku kigage na burasa n'umugore we ndavuga abakiriho abakiriho rwose venisite burya abamama baba mu bikari bagaceceka bakareba ibintu ariko baba bazi ibintu kandi ijwi ryabo kenshi riba ijwi ryiza ndakwinginze nabo ubadusabire nasabye abaturage babizi ariko ngusabye ko n'abo bamama nabo uzabegera nk'uko wegereye abamama bacu
urakoze cyane albert bizindori nzagerageza ariko nabo barumva nibashaka gutanga ubuhamya bazaze hano ku ijwi ry'amerika tuzabaha ijambo nk'uko babivuga mu kinyarwanda ngo abwirwa benshi akumva beneyo abo musaba gutanga amakuru inkuru zabayumvishe abayakeneye ni mwebwe banyarwanda aho muri hose ni mwebwe muhagarariwe na bizindori hano muri kino kiganiro albert bizindori nongeye kugushimira cyane ndagushimiye nanjye venisite ndagushimiye nawe max segasayo umusanzu w'ibitekerezo watanze urakoze venise wakoze cyane kuba nanjye wangiriye icyizere ukampamagana muri ubu butangabuhamya urakoze uwo muganda ni nawe nawe ngushimira bwana theodore mpatswe n'umugabo nanjye ndagushimira muvandimwe venuste urakoze cyane namwe mukurikira ibi biganiro ku mateka yaranze u rwanda buri cyumweru hamwe na etienne karekezi ubihagararira mbashimiye inkunga yanyu ni hano rero dusoreje iki kiganiro murakarama
Mm-hmm.